iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isaminanira i washington dc mu kirundiro mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri isanga y'uno munsi ku wa gatatu ni ikiganiro cerekeye amagara y'abantu inyuma yaho mu ndwi iheze igipolisi cy'u Burundi gihagaritse amwe mu mahinguriro akora ibinyobwa vya magendo benshi bavuga ko bafise amakenga mu, mu, mu, bi- mu bintu ah, ba- bagura mu maduka Ah, abantu batangiye kugira amakenga kuri bimwe mu vyo banywa harimo ibinyobwa nka zaraha tangawizi n'izindi zivuga yuko zije ku gufasha amagara y'abantu mbega hokorwa iki kugira abantu bakingigwe eh, ntibahendwe ngo bagure ibidandazwa bimwe bimwe bishobora kubangamira amagara yabo abahenzwe muri bo muri ubwo buryo bokora iki bokwitura nde ni byo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga muri aka kanya ikaze neza mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
turi muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga muri kumwe na oriane tanga ishaka inyuma yaho mu ndwi iheze igipolisi cy'u Burundi gihagaritse amwe mu mahinguriro akora ibinyobwa vya magendo benshi bavuga ko bafise amakenga mu, mu, bi- mu, mu, bi- mu bifise amakenga mu mubiri w'umuntu abantu batanguye kugira amakenga muri bimwe mu binyobwa bigurishwa mu maduka birimwo za tangawizi eh, zivugwa ko zirimwo ubuki n'ibindi byinshi bishobora gufasha umubiri w'umuntu mbega hokorwa iki kugira abantu bakingigwe ntiha- ntibahendwe ngo bagure ibidandazwa bimwe bimwe bishobora kubangamira amagara yabo abahenzwe nabo uh, muri ubwo buryo bo kwitura nde Eh, nibyo tuko turihweza mu kiganiro muri sanga c'uyu munsi nk'uko bisanzwe tubibutse ko mushobora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro uh, ku rubuga rwacu rwa facebook Ah, yamara uno munsi twari twifuje kuvugana n'abayobozi mu burundi kugira ngo ah, baduhe bimwe mu- baduhe zimwe mu nyishu ah, zihari kuri iki kibazo ariko twabakenye Ah, twari twifuje kuvugana n'abo mu kigo bbn Ah, ico kigo rero kikaba arico kijejwe gukurikirana no kugenduza utuziranenge turi mu bidandazwa mu gihugu ah, ariko eh, ntibashimye kuvugira kuri mikro ya radiyo ijwi ry'amerika Ah, turizera rero yuko iki kibazo kizobandanya gishikirizwa ah, mu nzego zitandukanye kugira ngo umudandazwa um- uwuguze akingigwe ah, abadandaza nabo nyene ba- birinde kuza barakora ibishobora kubangamira abantu ariko kandi turifuza kubandanya twumva ivyiyumviro vy'abanyagihugu nabo nyene barafise ivyo bashikiriza barafise ivyiyumviro i- barafise n'ico babivugako tugiye rero kwakira ibibazo vyanye n'ivyiyumviro kumbure abari hejuru mu nzego bashobore kuvyumva bashobore kubikorerako tubibutse kandi rero facebook yacu ni ya yindi nyene mushobora gushikiriza ko ivyiyumviro vyanyu kuri iki kibazo benshi mwarabonye ku mbuga ngurukanabumenyi aho umuvugizi w'igipolisi yagendera agahagarika bimwe muri ivyo bigo eh, vyakoze canke bikora ah, inyi- inzoga canke ibinyobwa vya magendo birababaza abantu benshi cane vyari ibintu biteye ubwoba Ah, murashobora rero gushikiriza ivyumviro vyanyu intererano zanyu kuri facebook yacu ni radiyo yacu voa radiyo yacu voa rero reka duhere ku munya- munywanyi wa mbere ku murongo wa telefone ah, adushikirize ikibazo cyangwa icyiyumviro frederic umureyo um, frederic uraho neza alo amahoro frederic uratwumva frederic kaze ku ijwi ry'amerika frederic ndumva agatelefone kamu Eh, frederic turi kumwe yego frederic eh, duze ijwi duga ku ijambo numva naho agatelefone karimo ikibazo kumva urengera turaza kukumva alo frederic haracyarimo akabazo muri frederic reka tubandanye twakire frank eh, irankunda amahoro neza frank
amahoro amahoro uraho urakomeye
yego ndakomeye ndashima Mm, frank eh, muri iyi minsi ya vuba woba warabonye bimwe mu byashikirijwe ku mbuga ngurukanabumenyi byerekeye eh, bimwe mu, mu mahi- amwe mu mahinguriro y'amagendo ah, afise ibinyobwa eh, mpimbano
Eh, narabibonye narabibonye Mm, ubivuga ku iki
okay mu bisanzwe je- icyo ndabivuga ko Mhm.
bamaze kubita amahinguri bahingura ibinyobwa bya magendo ni ukuvuga barabonye yuko hariho utunenge tuba turi mu byo bahingura Mm,
ni ukuvuga leta ifashe ingingo yo kubihagarika nuko iba yaravyize ko ikabibona ikabona ikibazo aho kiri ikabona yuko bishobora kuba bifite ingaruka mbi ku magara y'aba- y'aba- y'abavyiheza mhm, mhm, mm.
Eh, ego none eh, u- uretse ko leta ishobora kugira icyo ikoze mu kibano hoho ubona ho kogwa iki kuko ayo mahinguriro ari mu kibano ah, kumbure ni abo bantu bo mu kibano nyine babikora bo nabo nyine hari icyo bashikiriza hari iki- icyiyumviro ushikiriza kuri bo nyine
mu bisanzwe mu kibano iyo leta iba imaze gufata ingingo ku bari basanzwe babikora
Mhm.
ha- hakaba hari hasanzwe hari n'ababyihereza bo bakabona ko bifise akamaro ariko mu gihe leta iba yamaze kubyiga ko mu kibano bategerezwa ku- kugira ikibazo bakavuga ibi na biriya Mhm.
mu bisanzwe kubera baba babujijwe gufata ibyo bahora ibinyobwa bahora banywa baba bagiye kubibura mu kibano hategerezwa kuvuga byinshi Mhm, mhm. ego urakoze Yego.
urakoze frank turagushimiye ego reka tubandanye twakira abandi banywanyi turafise ku murongo niyitanga simon amahoro neza simon
amahoro amahoro nawe uraho urakomeye
Eh, ndaho nta kibazo Mm, j- ikibazo cyangwa icyiyumviro
Eh, icyo icyo icyo njye navuga ko kuri ibi ngibi bijyanye n'izi n'izi n'izi nzoga Mhm,
ni uko ah, buriya abantu batanga ibyangombwa by'ubuziranenge oh, aho ngaho wenda mu burundi sinzi uko bikorwa nimba bo- bo- bato kubabona byoroshye wenda sinzi wenda akaba ariyo mpamvu ba- ba- bamwe babageraho bagakora ariko ntibakore ibyujuje ubuziranenge sinzi nimba kubona icyangombwa byo biborohera ku buryo nyine babasha kubona ababasuzumira vuba mhm, bakabasha gushyira ku isoko hanyuma nanone hari hari ubwo usanga babona nk'icyangombwa bwa mbere bakoze yego bakoze neza icyangombwa bakakibona ariko ntibagumye gukora poroduwi nk'iya mbere Mm.
bagahindura ugasanga uko bakoze bwa mbere kwari kugira ngo babone babone icyo cyangombwa ariko ntibakomeze gutyo bagahindura ugasanga bakoze ibi- ibi- ibitari ibi- ibitari byiza ku magara y'abantu mhm.
icyo nyine ugasanga ikibazo kiragumya kuzamuka icyo na- icyo- icyo mbona cyakabaye gikorwa rero ni uko wenda Mhm, habaho uburyo bwo guhora ba- bagenzura bagahora bagenzura wenda nimba umuntu bamuhaye icyangombwa uyu mwaka Mhm.
ntibizere ko no mu myaka itanu iri imbere cyangwa mu mwaka utaha ariko Mhm.
poroduwi ya mbere yakoze izaba ikimeze bakongera bagasubiramo mhm.
abo bagacekinga nkumva ko Mm.
nyine bagahubaza kwigura basuzumwa buri gihe ntibaruhu ntibare- ntibarekere kuko porodo utangiranye uyu munsi kugira ngo wemererwe gukora hari ubwo utayikomeza ukavuga ati sindi kungukiramo Mhm, ku mpamvu zimwe cyangwa izindi ibiciro birazamuka nawe ntibakibaza ukuntu umuntu atangiye uh, uyu munsi akora wenda inzoga imwe mhm, ya tangawizi nk'uko babivuze ayikora uyu munsi tangawizi wenda kuzibona ntizihenze ugasanga no mu mwaka utaha tangawizi zarabuze aracyagurisha kwa kundi wakibaza ngo uwo muntu ziva he
wabyibazaho ukibaza zarahenze yego waracyagurisha kwa kundi ubwo si ubwo ngubwo wibaza aho azikura ugasanga ni- nyine wakanga kugira ngo ahindure irye ariko aga- agapirata akabikora mu buryo mu buryo butari bwiza ugasanga niho havuyemo ubwo gufungirwa aho niho abanyagihugu bakwiye kugabira
Eh, aho ngaho ni ni- ni- ni- ni ku ni ku bantu ku- ku- ku- ku- ku- kuri ba nyiri bizinesi Mhm, canke ba karubanda nyene abanyagihugu bakavuga Eh, bati abaturage.
abaturage Eh, ni abaturage hanyuma leta yo leta icyo isabwa nyine ni icyo ngicyo cyo guhora i- ibikurikirana igahora i- i- i- isuzuma abo bantu ibyangombwa yabahaye ikareba nimba uko yabibahaye ariko bakibikoresha mu buryo bwemewe Mm, ba- batarahinduye ngo ba- ba- ba- babikore mu buryo bundi igahora nyine ibirebaho hanyuma hari n'ubwo ariko nanone hazamo akantu ka ruswa mhm, ugasanga icyangombwa ukibonye n'ubundi ku- ku- ku mpamvu za ruswa mm, umuyobozi uhaye ruswa uyu munsi ukayimuha yego akagusuzumira akemeza ko ibintu byawe byujuje ubuziranenge bitanabwujuje mm, hanyuma ukazagira ibyago umuyobozi agahinduka hakaza undi utari bwemere kurya ya ruswa rero mm, iyo aje agasanga ibintu ukora bitemewe usanga bihagaritse ugasanga abantu barimo barataka cyane ukumva muri icyo gihe abantu batatsenze ubu ngo batwimye uburenganzira nyamara ari uko nta wowe wabuze aho ucengerera nka mbere ngo ubashe ku- ku- kwinjiramo bongere baguhe ibyangombwa bi- bitujuje ubuziranenge kubera ibintu byawukora nabyo biba bitujuje ubuziranenge atekereza ko nyine usanga ariyo mpamvu usanga wenda u- u- ukabona nko mu kwezi habayemo inkundura ukavuga ati ko byakomeye mhm, ukabona ntibyoroshye nyamara ari uko wenda hahindutse zahinduye imirishyo mhm. ivyumviro vyiza Eh.
cane kandi birashe birumvikana uti ababijejwe kubigenzura baze ba- bahora bagenzura nyene basuzuma buri gihe kugira ngo Eh, abantu isuzuma- ntiba- isuzuma rihoreho rihoraho isuzuma rihoraho Eh, isuzuma rihoreho ryo ryo kuvuga ngo dusuzumye ikintu yo mu mu kwezi ku- wenda babihe nk'igihe bavuga ati mu mezi atanu tuzatwongera dusuzume Mhm, mhm, tukurebere turebe nimba ibyo wakoraga u- uko wabikoraga ariko ukibikora turebe nimba abakozi wakoreshaga a- u- uba bariyongere cyangwa baragabanutse bacekinga ibintu byose bamurebe kuko hari igihe bigabanukira mwaho abantu bakagumya kubyakira bagira ngo niko bikiri
yego cane yego cane kandi wanavuze n'ikintu gihambaye cerekeye ruswa mu bayobozi nabo nyene Eh, harashobora ruswa.
kuba harimo akabazo
Eh, icya ruswa cyo nacyo usanga kiriganje kiriganje nacyo nticyaburamo rwose Mhm, ugasanga umuntu u- u- a- a- a- icyangombwa kukibona yabona inzira biri bucemo mu buryo bwemewe n'amategeko inzira nziza akabona isa n'aho itinda cyangwa akabona iri bumugonge mhm.
ku bw'ibyo atujuje agahitamo kureba uburyo yatambikamo amafaranga mu buryo butemewe yego urakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane simon ku byiyumviro byawe twizere ko abayobozi bavyumva babikorere ko eh, urabibukije ruswa urabibukije kandi no kuza baragenzura ivyo bigo urakoze cyane yego reka tubandanye abanywanyi b'ijwi rya amerika rabandanya gushikira ibibazo n'ivyiyumviro ku mirongo ya telefone turi kumwe na eh, Rich- richmond richmond bala turi kumwe A- alo Eh, Rich- Richmond amahoro neza alo alo Eh, nda- ndakeka harimo akabazo muri Richmond Eh, kumbure turaza kukugarura mu kanya kari imbere telefone ntirikiracamo neza turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri isanga y'uyu munsi ni kuwa gatatu twihweza ibijyanye n'amagara y'abantu muri kumwe na oriane itanga ishaka turiko turaganira rero mu bijanye no gukingira abaguzi ni nyuma yaho mu ndwi iheze cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi twa ah, twabonye ku mbuga ngurukanabumenyi tunu- turanumva no mu banywanyi no mu bakunzi b'ijwi rya Amerika bafise amakenga bavuga yuko ah, bafise i- amakenga ku mahinguriro amwe amwe i- babonye yafashwe ibinyobwa bidandazwa mu maduka ah, bavuga ko bafise amakenga mu gihe baba barabiguze cyangwa barabinyoye eh, aho igipolisi cyagiye guhagarika ah, rimwe mu mahinguriro magendo eh, yakora ibinyobwa bimwe bimwe harimo ibyo bahimbye bya tangawizi bimwe bavuga ko bikorerwamo u- bishirwamo ubuki n'ibindi bindi byinshi bya nkenerwa mu mubiri w'umuntu ariko ugasanga nta n'ibirimwo byakozwe nabi nta suku rero ayo mahinguriro amwe amwe ariko arahagurukirwa kugira ngo umuguzi yikingire nibyo rero tuba turaganira twihweza duti mbega none abahenzwe muri ubwo buryo bukwitura nde nibyo tuko turarabira hamwe canke umuguzi yo kwikingira gute kugira ngo amenye yuko ibyo ariko aragura bihagaze neza bigwa neza umubiri wiwe bitamurwaza twari twifuje kuvugana n'abayobozi bajejwe ikigo cyo kugenzura ibidandazwa mu burundi twabakenye ariko muri aka kanya turizera yuko tuza kuronka abandi bishyura bimwe mu bibazo byanyu tuko turaraba amashyirahamwe avugira abaguzi mu burundi kugira ngo nabo nyine baze tumuri kino kiganiro tugerageze kwihwereza hamwe iki kibazo yego reka rero tubanze dufate akanya gato tumire amate turagaruka murakoze radiyo ijwi ry'amerika
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwibugo yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo
ndiyo bugo ngo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolence ya groya
Baby, killer your favorite. Boy, dramatique. Je suis jeune I don't kiss and tell. That's my little man Jakure. Loving you si fata fide. Nitapirulanje na mbaya pine. So would you let me try? Come da biti dan hawani burayi. Mtoto wa bujandi squari. Kujishota tarizu bubayi. Don't you stop make me lose my mind. Don't you care about it kurugan. Deli la wanje nanjendi sam. The more party ya tujula. Pull up, pull up, baby, panjuka juu. Takitizo tambuni babu. Section itwara masaha tatu.
Shiri Mungu, give me a kiss to your heart. Nifuza kuiona mu maboko yawe. Ninshuro nyinshi nakunze bigahomba. Gusa uyu munsi, girl, show me that you care.
Call me your love. Call me your love. I'll be
wagize shanse mbakabo nzaguhaza imifungo uzambwira kudeshapo ntuzanshisha mijisho ee eh, tuzarara toronto kumajei n'amabute umurizo umuviye uje mu paradari shiri mumu give me kiss to your heart nifuza kwibona mu maboko yawe inshuro nyinshi nakunze bigahomba gusa uyu munsi girl show me that you care call me
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriane itanga ishaka ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri isanga y'uyu munsi niyerekeye amagara y'abantu reka tubandanye ku mirongo ya telefone rero nk'uko mwabyumvise turi ko turaganira ku kibazo cyerekeye ibinyobwa ibidandazwa bishobora kubangamira amagara y'abantu reka twakire ku murongo wa telefone idirisa bakunda amahoro neza nizere kumva uzi izina ryawe neza ni idirisa kazi neza
yego neza mwiriwe neza munyamakuru mwiriwe mwiriwe
mbere hano i kigali mu rwanda nyine baje gushimira nyine umutumirwa watumiye ni ukuvuga ngo ni akabazo kamwe namubazaga twamukenye umutumire twamukenye ariko turizera ko mu kanya kari imbere duhava turonka uwundi ariko kumbure wagira icyo uterereye n'ikibazo cyawe abayobozi barashobora kucumva cyangwa abajejwe ababijejwe
yego ni ukuvuga ngo ziriya nzoga nyine zibangamira abantu benshi nyine usanga nyine udusantere twinshi harimo ziriya nzoga zitaba zemewe ni ukuvuga ngo kandi nkabona ngo abantu nyine babahinzi bari mu rugero rusanzwe ruri hasi ho gatoya babahinzi bijandika nyine muri za nzoga zitemewe nkaba nsaba za leta nyine ko bahaguruka cyane bakarwanya ziriya nzoga kubera ngo zituma n'urubyiruko nyine rwishora mu nzoga kandi bitemewe urabona urubyiruko muri iki gihe nyine ntabwo rumwe rubasha gukora rimo rwitabira ziriya nzoga zitemewe ugasanga umuntu yabaheze zenge kugira ngo ajye no mu kazi bikaba ikibazo yabura na ka kazi ntagakore kubera iki kubera za nzoga nyine bituma nyine ataba tayari nyine kandi ukabona ngo byibanza ku rubyiruko rw'iki gihe abana b'iki gihe usanga nyine no ku ishuri nyine niyo avuye ku ishuri usanga nyine bizanura kuba n'amafaranga pe ni ukuvuga ngo usanga nyine umwana mutoya muri za nayini nk'uko abona yarajunjamye kubera ziriya nzoga ugasanga urubyiruko rw'isi rwizabika muri ibyo ndetse n'abangavu batoya b'abakobwa batoya ugasanga bagiye muri ibyo kwiga umwanya wo kwiga no kujya muri biriya baha umwanya ziriya nzoga nyine ntabwo ari byiza yewe n'umuntu mukuru nyine ndabisabira ko urubyiruko rwahinduka ahubwo kandi nkajya nkisabira ngo interineti interineti niyo twishyura urubyiruko cyane kubera ngo hirya no hino ko harimo interineti iratuma urubyiruko nyine ruta umurongo rwakagombye kuba rugenderaho kandi noneho n'ikindi ababyeyi ababyeyi nyine inshingano zabo barazitaye nyine bwa burere bwabaye bukeya nyine ugasanga umubyeyi nyine ari aho ngaho nyine nta burere bwiza aho umwana wa mwana yandoro y'umubyeyi ugasanga umwana niyo atoye kandi ugasanga n'ibyo akora no kwiteza imbere ntacyo nkabona ngo nibikomeza gutya ejo n'ejo bundi tuzabura abaganga tubure abayobozi bitaye muri biriya ugasanga urubyiruko nyine rwatakaye ndisabira ko leta nyine bashyiraho imirongo ifatika cyane kugira ngo turamure bwa rubyiruko rwacu kugira ngo duteze na afurika n'ibihugu byacu imbere
yego birumvikana cyane urwaruka ruraruhamagariye guhagarika inzoga kuva mu nzoga kwirinda inzoga cyane cyane izo nzoga za magendo ziri mu kibano umuntu ataba azi ingene zakozwe hanyuma uranabibukije interinete ko ari ikintu bakwiye kugabanya bakagikora kumbure ari mu buryo bwo kwiteza imbere hama uranahamagariye n'ababyeyi kubikorera ko urakoze cyane rwose ni impanuro zumvikana cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone gaspar gaspar turi kumwe gaspar ndumva ko avuye ku murongo gaspar avuye ku murongo turashimiye cyane idirisa bakunda kuri izo mpanuro atanze aribukije abajene ugwaruka ugwaruka ku kwirinda cyane cyane mu kibano cyane cyane mu gihugu hagati akenshi aravuga ko hariho usanga abana bakiri bato bakiri bato cyane bariko baranywa inzoga ugasanga ntacyo bimariye akavuga ati muri kazoza tuzosanga tudafise abaganga tudafise abantu b'ibihangange b'inzobere nk'uko babivuga mu kinyarwanda b'abahinga twari dukeneye mu gihugu kubera izo nzoga n'izo ngeso mbi cyangwa uko gutwagwa n'ibyo biyoyorabwenge ego radiyo ijwi rya amerika rero isa n'iri washington dc mu kirundiro mu kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga muri sanga y'uwo munsi turi turihweza ibishobora guhungabanya amagara y'abantu harimwo cyane cyane ibinyobwa n'ibiribwa bidakurikije amategeko bidahinguwe neza bidahinguwe n'isuku nibyo rero turi ko turahamagarira abo mu kibano bamere magabo kuko hariho nk'uko twabibonye muri iyi minsi ya vuba muri indwi iheze mu burundi igipolisi cyarahagaritse amwe mu mahinguriro akora ibinyobwa bya magendo benshi bavuga ko bafise benshi bavuga ko bifise akamaro mu bisanzwe mu mubiri w'umuntu abantu batangiye kugira amakenga kuri bimwe muri ibyo binyobwa bigurishwa mu maduka biba birimo za tangawizi ubuki n'izindi zigurishwa zivuga ko zigiye gufasha amagara y'abantu bakavuga ati mbega none abashobora kuba barabikoresheje harimo imwe muri ibyo bigo byakorewe ibinyobwa mpimbano n'irindi shyirahamwe cyangwa n'ikindi kigo n'abandi bantu bandika ko ku macupa yabo za raha tangawizi zizwi cyane mu gihugu cy'u Burundi mu Bujumbura ariko ugasanga si zo ugasanga zakozwe mu mazu y'abantu mu buryo butemewe n'amategeko mu buryo budafisemo isuku ibyo rero bikaba byateye amakenga abatari bake ariko byarakanguriye abantu kumenya neza nk'uko igipolisi cyabivuze kumenya neza ibiri mu kibano biriko birakorerwa mu kibano ku rwego rw'abayobozi no ku rwego rw'abanyagihugu kugira ngo bashobore guhagarika ibyo bintu bashobore kugira icyo babivuze ko bihagarare bireke kubangamira amagara y'abantu rero nimwabona aho muherereye ibintu bitari ko bigenda neza haba ku ihinguriro ry'ikintu ni ugushikiriza intwaro kugira ngo bashobore kubihagarika abantu bakingigwe tubibutse rero kuri facebook yacu murabandanya muri facebook yacu murabandanya mushikiriza ibibazo n'ibyumviro kugira ngo twumve iki kibazo icyo mukivuga ko adresi yacu ni ya yindi adresi yacu ni voa radiyo yacu radiyo yacu voa murashobora kwandika ibibazo byanyisha nk'ibyiyumviro tukabishikiriza tukabisangira radiyo ijwi rya amerika
crazy it could be. Baby, baby, stop. Mm, take it easy. Can you believe? I swear I can breathe. Do you really care, baby? Even wonder your home mess up. my only desire kukutekereza nijoro bituma nasinzira cause you make me fall in love darling darling if you touch me one more time I might lose my mind baby it's too much here can we go slowly cause I can't take it attention. Cause you got my affection. Baby, baby, it's good temptation. Taking us step by step on the beat. Put your night hand in hand in the street. you make me fall in love, darling, darling. If you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly? Cause I can't take it. Cause I can't take it. Cause I can't take it. Mama, wait. Yo, Please wait. Yo, cause I can't take radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ikiganiro muri sanga kirabandanya ku murongo wa telefone turafise norbert norbert uraho neza amahoro norbert
mahoro mahoro yego
Eh, ikaze nabashimiye ku kiganiro cyiza mwaduteguriye Eh, ariko ku nsanganyamatsiko ntabwo nari nayumvisheho gakeya mwabasha kungiramo gakeya kugira ngo Yego.
tugasa ku ntego zirengera yego norbert turi ko turihweza uno munsi ku bijyanye n'ibinyobwa cyangwa ibiribwa bidakozwe neza cyangwa byahinguwe mu buryo mpimbano ugasanga birabangamiye amagara y'abantu ah, uburyo umunyagihugu yokingigwa ah, kuko hariho amahinguriramwe amwe usanga atemewe n'amategeko akaba ariko akora ibintu bishobora kubangamira amagara y'abantu Eh, twarabyumvise mu minsi yahera ah, mu burundi birakunze kuba no mu mu bihugu bya afurika aho usanga mu kibano abantu bariko barikorera ibintu bishobora kubangamira abanyagihugu bakabidandaza ugasanga birabangamiye abanyagihugu bivuga ku iki
Oh, ikintu navugaho ni uko hakwiye kujya hajyaho itsinda rigenzura uburyo ibyo biko- ibyo binyobwa cyangwa se ibiribwa bya- bya- bya- byasuzumwa ariko noneho muri muri iryo tsinda haka- hagakurikiraho abandi bareba wenda nk'inganda ziba zitunganya ibyo biribwa bigira ingaruka ku bantu Eh, Yego.
bikaba rero ku buryo wenda n'umuturage ya- yabasha ku- kuba yatanga n'amakuru agezeho abibona Ah, ikindi nkibaza n'abantu batunganya wenda ibiribwa cyangwa ibinyobwa ni igiki wenda bashobora kuba wenda bagendereraho kugira ngo byemezwe n'iryo tsinda rigari Eh, niba hari umutumirwa yaza kudusobanurira Ego turize ku muronka twari ko turarondera muri aka kanya bamwe mu bayobozi bajejwe ah, kuvugira abaguzi abaguzi eh, kugira ngo bashobore kutubwira bimwe mu byo bagerageza gukora kugira ngo bakingire abaguzi nyine murakoze cyane ego radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda Eh, kuri facebook yacu turabona abatari bake bashikiriza ibibazo n'ibyumviro namwe nyine murashobora guhamagara Ah, turafise odasi mugisha ati none igihe ibyo binyobwa birimo ubuki na tangawizi bitaza mu burundi abo bantu banywa iki bari batunzwe n'iki niba nibaza ko nimba bari baku- eh, barabikuye nibasubire ku vyaha- ku vyo bahora bakoresha ivyo bitaraza ego ni uburyo bwo gukinga kumbure eh, niba eh, bitahora binyobwa mbere za tangawizi na zande mu macupa abantu bazikorera mu ngo zabo eh, kumbure bamwe bamwe eh, niyo ngingo bakwiye gufata nk'uko eh, odasi abishikiriza ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo ijwi ry'amerika turabandanya ku murongo wa telefone eh, twa- tw- turarika abanyonyi b'ijwi ry'amerika bashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro aron nsengiyumva kuri facebook aron nsengiyumva we avuga ati mu bindi bihugu ah, byateye imbere ikigo kijejwe uburen- u- ubuziranenge gikorana n'igipolisi kijejwe gukinga ibiza eh, n'isibe eh, mu kurwanya ibibangamira amagara y'abantu byose rero ah, mu burundi haracariho agahaze mu kugenzura ibidandazwa uyu ni aron nsengiyumva ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo ijwi rya amerika facebook yacu ni voa radiyo yacu murashobora gushikiriza ibibazo n'ibyumviro naho nyine
nahindukiye nisanga ngeze igisenyi ku mucanga ninywera ntuje ndibye akana keza burya sinapfa gufela nariye indege nyinshi niza kiro cana valentine valentine valento ko bikanga bite valentine valentine valento kuri kurira bite ibande ku mubyimba mu maso hapana gendana n'abandi ikibi n'inda ikindi ntago ntozwa guhengereza akenda nakabonye nubwo kari clean valentine valentine valento ko bikanga bite valentine valentine valento kuri kurira bite sengo twasakuje bebi kengo yose ngo yanyanze we wanjyanye mu mvumo se nkaba ngusegura agahigi singatera nk'uvuye kongera ubu koko ndi kuzira iki wanze mkongo ngo ivuna agatsindo wanze kongera kujya undembuza wanze wenda twigire kujya besendesh nanjye sinkunda icyo nsendesh dore wange besendesh njyewe sinkunda ibinsendesh tujyane tujyane tujyane reka tujyane tujyane
confessions of a killer. You control my emotions. You messing with my medulla. Yes, I got many options, but you the only one I need. Like the oxygen I breathe. Me, I don't like that too. Yet for you, I can put. Kukundwa nawe vifiti sukupe I love you, love you, love you, kuchi kuchi babe But I have one question what can I do to win your heart forever? Till the end of time together. Ne doute pas que je t'aime, je suis attaché. C'est confirmé, baby. nagusezeranye ibyo ntafite ngo mbone neza yego mfite competitions but I don't mind them yeah you my baby I wanna take and show you to my mama baby loving you is my passion I wanna put that ring on your finger oh no all eyes on you baby you know all eyes on me too but only you drive me crazy you turn me on mukunzi wanje gukunda birenze kujya imbabarira ni nkosa cause every time I need you by my side me I don't like that too yet for you I can put gukundwa nawe bifite isuku babe I love you love you love you kuchi kuchi babe but I have one question what can I do to win your heart forever? Till the end of time together. Mais doute pas que je t'aime, je suis attaché. C'est confirmé, baby, one day, yeah, au cachet. Mahame, oui, vous êtes nzabama. Oh, mon bébé, t'es à moi. Cause only you make me fall in doute pas que je t'aime, je suis attaché. C'est confirmé, baby, one hey, yeah, au cachet. Na hamwe wibuze nyenza bama. Oh, mon bébé, t'es à moi. Cause only you make me fall in love. Suis attaché, baby. C'est confirmé, baby. No.
radiyo ijwi ry'amerika turi- turacara muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri isanga y'uyu munsi turi ko turihweza uburyo abanyagihugu bokingigwa amagara yabo bijanye n'ivyo bafungura n'ivyo bihereza nk'ibinyobwa ni mu gihe muri iyi minsi bamwe bashobora kuba bafise amakenga mu binyobwa bimwe bimwe ah, biheruka gufatwa vyakozwe mu buhinga mpimbano canke mu buryo mpimbano rero ku murongo wa telefone turagize amahirwe kuba turonse umwe mu bayobozi bakora imitobe mu burundi ah, fungus aratubwira ishyirahamwe ryabo n'imitobe bakora ah, harimwo n'iyikoreshwa nk'uko muvyumva za tangawizi n'ibindi vyinshi Ah, ku murongo wa telefone turi kumwe na desire d'amour ahabona imana ikaze neza mu kiganiro muri isanga
Eh, murakoze cyane ndabaramukije ndanabashimira cyane
yego Ah, hanyuma mushinga nawe habona imana tubwire mu- muri make ishyirahamwe ryanyu ibyo mukora hanyuma twumve ico mwavuze ku makuru tugiye turumva muri iyi minsi y'uburyo ah, leta y'uburundi iriko iragerageza gutuza amwe mu mahinguriro atari yo adakora neza ah, mu gisata murimwo
mu nkundire mvuge nk'usanzwe avugira urunani asasibu association des acteurs du domaine artisanal et semi industriel du burundi Mhm.
rusanzwe ruhurikiyemo amasosiyete asanzwe ahingura ibinyobwa ah, n'ibindi bitandukanye ariko yo mu rwego rwo hasi no hagati na hagati ndavuga ah, les sociétés du domaine artisanal et semi industriel rero uh, murakoze mwari muvuze muti eh, mwebwe mwakira gute iyo mwumvise leta iriko iragerageza uh, gushira ijisho kuri bene ayo masosiyete akora eh, ibintu uh, bigaragara
alo mushinga nawe habona imana ko ari nyuma cyane Mhm.
oui byari bicitse gato komeza ariko ndavuga ati Mhm.
tu- twebwe ku ruhande rwacu novuga ngo turabishima cyane eh, cyane mbere kandi rwose kubera ko ah, mu bisanzwe iyo ikinyobwa gihinguwe neza gihinduka ingaburo ishobora kubaka amagara y'umuntu ariko kandi iyo gihinguwe nabi naho gihinduka uburozi ah, bushobora kwica amagara y'umuntu rero birumvikana ko iyo amagara y'abenegihugu adahagaze neza ah, si n'umuvugizi wa leta ariko kandi eh, leta nayo birayikora ko kubera ko ah, abo bantu bwa mbere keretse ko badakora ibikorwa byo kwiteza imbere ngo bateze imbere igihugu ariko kandi baza kugora leta mu bijyanye na prise en charge eh, y'amagara yabo nicyo bituma rero twebwe tuvuga duti amasosiyete yose ahingura agomba kuba ari amasosiyete yemera gukurikiza ibyo bita norme izo nazo zikaba zisanzwe zitangwa n'ikigo cya leta bibene tunashimira cyane ingene kituba hafi twebwe nk'amahinguriro hanyuma tukavuga tuti ayo masosiyete yose rero yemera cyangwa yiyemeje guca kubiri n'iby'amategeko y'igihugu asanzwe avuga ayo yari akwiye by'ukuri gukurikiranirwa hafi kugira ngo ntahava akora ibyonona amagara y'abenegihugu canke ngo ahave acafuza amazina y'ayandi masosiyete bimwe bavuga mu kirundi ngo umujyambwa bumwe agatukisha umujyambwa ego cyane none uburyo bumwe bumwe mukora kugira ngo ibyo bigo bindi bikora ibinyobwa mpimbano mubituze namwe nk'amasosiyete nk'amashyirahamwe muri asasibu bimwe mu byo mukora namwe nyine kugira ngo kumbure mufashe ibyo bikorwa leta irimwo ni nk'ibihe
murakoze cyane ubwa mbere no gukorera hamwe kandi bya hafi n'inzego z'igihugu uhereye birumvikana ku kigo cya leta cyitwa BBN gisanzwe ni uvuga ngo gikurikirana ya hafi ibijyanye n'ubuziranenge turagishimira cyane naho bigaragara ko hari aho kidashika ariko turashima cyane ingene gikurikiranira hafi ukubaho kw'amasosiyete ibyo rero dukora namwo ubwa mbere n'amanama atandukanye nka twebwe dusanzwe dutunganya ubwacu hagati yacu kugira ngo twibukanye akamaro ko gukorera ku mategeko no kwisunga ibyo twita amanorme bwa kabiri dusanzwe dutegura turi ko turanategura mbere ibyo ni ukwita auto inspection ni ukuvuga ukwisuzuma twebwe ubwacu turabira hamwe ngo mbega turi ko turakurikiza amategeko ku rugero rungana gute ndavuga amasosiyete asanzwe ari muri iryo shyirahamwe ryacu ariko kandi ubugira gatatu harimo kudoma rero urutoki kuri ako kantu kose tubonye kadutse kaduteye amakenga twebwe nta bushobozi dufite bwo gufata umuntu cyangwa kumuhana mugabo kandi turashobora kubwira ikigo cya leta kibijejwe cyangwa izindi nzego z'igihugu tuti mbeko twabonye ibinyobwa bishyashya byitwa uku ku isoko ubwo murabizi hama nabo bagaheza bagakora akazi kabo
none ahaba uku kwisuzuma mwebwe nyine abanywanyi b'ijwi ry'amerika bagiye barabaza bati byoba byiza habaye uko gusuzuma ayo mashyirahamwe akora ibyo binyobwa na mwebwe murimwo ayo ari yo yose mubona none isuzumwa rya leta ryoba kangahe kugira ngo bagumize ijisho kuri ayo mashyirahamwe namwe mukora neza namwe nyine mushobora kuronka iyo asiranse uko kwemera yuko muri ko mukorana n'abantu ku rubuga bakora neza batari ko barahenda abanyagihugu
murakoze cyane ikibazo cya pirataje ntabwo kiri mu burundi gusa si mu burundi gusa no ku isi yose uhora wumva ibyo bita amafake niyuzi bijya byose biri mu bwoko bwa pirataje ni ikibazo gihanze ni uvuga ngo isi yose nk'akarorero muri ibi bihugu byacu biri mu nzira y'amajyambere ukoze nk'ikinyobwa dufata akarorero kuko aribyo twebwe dusanzwe dukora kigakundwa ubwo nyine hari abantu batari bake babona umwengura bakiranye ubwo nyine nabo bake batangura kujya gukora ibintu bisa n'ibyo naho rero byanduruka icyo rero twebwe ntuvuga kuvuga ngo isuzuma rya leta ryo bakangahe reka ahubwo ntange icyo nibaza ko ari inyishyu icyo nibaza imbere y'uko ishyirahamwe ryemererwa guhingura ikinyobwa icyo ari cyo cyose hoba by'ukuri gusuzuma neza namba ugiye guhingura yarabyiteguriye neza ntihabe ibintu byo guhanahana impapuro gusa ngo umuntu bamutumye dosiye yayizanye oya hoba kuyishyikira kuri tere bakaraba by'ukuri mbega uwo muntu ibintu ariko arahingura ibintu agiye guhingura arabifitiye ubumenyi ubwa mbere na mbere ubwa kabiri ikibanza agiye kubihinguriramwo kirakwiye guhingurirwamo ibinyobwa abantu bari bwihereze kuko ugiye kuraba imwe n'amasosiyete avuka avuka ku bwinshi cyane mbere rimwe na rimwe twebwe duhora tubazanya tuti none uku ukuntu amasosiyete avuka hazohava hagira igihe tubure n'aho dushorera ibintu kubera urumva avuka ku bwinshi hama wajya kuraba mbere ayatari make muri ayo ugasanga nayo nyine afise ibyo adakwije rero jeno avuga ngo ahambere ho gutangurira ni ku kuntu amasosiyete yemererwa by'ukuri bikaba karere neza ku buryo bijyamo abantu babyiteguriye hama abo babyiteguriye rero bagakingirwa bihagije gukingirwa rero bihagije sinavuga ngo ikigo bebene nigikwira uburundi bwose ubona ko ngira ngo n'abakozi gifise sinzi sinzi ngira sinikirenga mugabo kandi icyo nibaza cyoca gikurikira ni uko aya masosiyete aya masosiyasiyo yacu asanzwe ahurikiyemo amasosiyete asanzwe akora yokorana hafi n'ibigo bya leta ndavuga bbn cyane cyane na seniteya kugira ngo ubwa mbere dushime mu mpera z'umwaka uheze harabaye inyigisho zidasanzwe zatunganijwe n'ikigo bbn n'ikigo seniteya zari inyigisho zikomeye cyane aho twarabiye hamwe n'ibyo tutahora duhuriza ko ku bijyanye n'ukuntu imitobe ikozwe muri tangawizi yokorwa tukabi za hamwe abahinga bacu n'abahinga ba bebene n'abahinga ba seniteya bakaja hamwe bagakora ikintu twese twumvikanye ko ari nacyo ubu turi ko turagira ko rero ibyo byokomeza jewe mbere nosaba ko bene ubwo bwoko bw'inyigisho n'amateriye byoza biraba n'imiburiburi nk'inshuro zine mu mwaka kugira ngo by'ukuri yaba bebene yaba seniteya yaba ubushikiranganji bw'uwo mu byo bujejwe harimo ubudandaje n'amahinguriro dusanzwe duhurikiyemo twamane hafi na hafi ni naho wanashaka byoroshe no gukosora bene utwo tunenge ariko bagaca bazibira amasosiyete avuka ku mwanya ku mwanya haba izindi nzego z'igihugu nazo zibijejwe ndavuga cyane cyane inzego zijejwe umutekano zibonye amasosiyete mashasha ariko aravuka zikayabaza ko avutse by'ukuri byemewe n'amategeko murakoze cyane murakoze cyane uwo mwumva ni umushinga ntahe desire damo habonimana akaba aserukira urunani asasibu umuvugizi umuvugizi murantunga umuvugizi wa asasibu akaba ari urunani rw'amashyirahamwe akora imitobe mu burundi reka rero twakire abandi banywanyi b'ijwi rya amerika ku murongo wa telefone nabo nyine babandanya guhamagara baripfuza gushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro turafise marcel urakoze kwihangana marcel kaze neza
murakoze cyane kunyakira liyane kuko nitwa mafundi kigali mu rwanda ndashaka kuvuga ku bintu bibiri ariko kimwe n'icyo ntemera kumwe twicara tukumva ngo abayobozi muri leta bagiye gufunga inganda cyangwa se bafunga amahinguriro nk'uko bikorwa mu burundi ngo ngo ubuyobozi bwa ngo abarongoye umutumba cyangwa mu ntara bagiye gufunga amahinguriro ahingura ibintu ibi biriya bintu ngewe ntabwo njya mbyemera ikimenyetso cy'uko ruswa yaba ikibaho ibyo ndaguha impamvu ebyiri ngewe mbyemera nto impamvu igenge ntabyemera iyo umuturage avuye mu karere akajya gutura mu kandi karere akarere agiyemo mu mudugudu aribaruza bakamwandika mu midugudu bikazamuka akakira ku buryo bwemewe ku buryo bazi ko nta kibazo yateza ntabwo rero nzi ukuntu umuntu yashinga uruganda ihingurira ahantu mu mudugudu ku mitumba muri segiteri muri disitirigite agakora umwaka imyaka ibiri itifata abizi kandi akora ibitemewe aho ngaho haba hari n'izindi mbaraga zibyinshi inyuma ari naho haje ibiturire bino biturire bahora bararwanya amaleta ahora arwanya ibiturire yakabaye impfunda iryo hinguriro n'abanje gufunga umuyobozi w'ako karere iryo hinguriro rikoreramo kuko ntabwo ushobora kumbwira ukuntu ushinga uruganda rukora ibintu bitemewe ugakora umwaka kandi kuri rya cupa bicururizwamo hakaba hariho tiketi ya tikete ugasanga harimo n'ibirango byatanzwe n'igihugu n'urugero ariko wa muntu ngo bafunze uruganda gusa kuko harimo ibyaha birenze bitatu harimo icyaha cya ruswa harimo kwigana ibirango by'igihugu hakaba no kwiyitirira ikintu udafitiye uburenganzira ariko iyo bafunze nk'uko rimwe na rimwe usanga abo byagizeho ingaruka nta handi bigarukiye nyine birangira nta kuntu umuntu ashinga uruganda ahantu akagira imodoka eshatu abakozi ijana abanatanga umusoro bayida we ukabona ibyo birarangiriye aho ngaho iyo biriya bintu sinjya mbyemera bakabaye bajya gufunga ziriya nganda na ba meya na ba gitifu imirenge n'abo tubaye bose bajyana mu mpimba mu mpimba cyangwa se mageragere hano i kigali mu rwanda hanyuma ikibazo cya kabiri icyo ndabaza uwo muvugizi w'urwo rugani ruhikemo abo bantu bafite impinguriro bahingura ibinyobwa nk'ibyo hari igihe abafite inganda bamara kubona ikigo cy'ubuziranenge kibemerera gukora bakavuga bati dusora menshi akaba aribo bajya gushinga utundi tuganda nk'utwo ngutwo ngo tuzavemo amafaranga nibura sapotinga handi kubera ko basora amafaranga menshi kavuga ati ngo dutanga ikori tukaba dufite ubuziranenge hano dukora byiza reka dukore n'ibiri hariya bisa nabyo tubyita irindi zina ariko ugasanga babifashe nk'umuntu babimushyizeho akava wenda nko mu majyaruguru akajya mu burasirazuba akaba ariyo abikorera ariko ugasanga ni ibya wa muntu ufite uruganda rwemewe runaka nkibaza nti abantu nk'abo kwari bimenyekana kandi rimwe na rimwe mukaba mubizi ko afite akandi kantu ku ruhande mukabiceceka ntabwo kwaba ari gukinga leta ibikarito mu maso ugasanga mukinze leta ibikarito mu maso ariko hari ukuntu bimeze umuntu nk'uwo mwamutahuye ni urunani rwanyu nimuhamisha iki haba gufunga bwa kandi birumvikana hakaba no guhita amufunga ibyo byose kuko bigaragara ko yabaciriye akajya gukora ibindi bitemewe ku ruhande kuko gushinga uruganda ntabwo ari ibintu umuntu aryama ngo arote bityo yabishinga murakoze marcel turagushimiye cyane ibyo ushikirije birumvikana birumvikana umushinga ntahe habona imana kuri ibyo bibazo bibiri bihambaye bya marcel marcel aragaruye ikibazo cya ruswa na simo yari yagaruye avuga ati kuri we ahubwo marcel avuga ati bobanza guhana umuyobozi w'ako karere mbere y'uko bahana n'iryo shyirahamwe ni nabyo umuvugizi w'igipolisi mu burundi yari yaravuze igihe bajya kugara rimwe muri ayo mahinguriro avuga ati araririye akagohe aravuniye akagohe abayobozi muri ako karere yari arimo guhagarika iryo hinguriro ubivuga kwiki
murakoze ibijyanye n'ibihano rero abayobozi bahabwa jewe nk'umuvugizi wa sasibu ntacyo nobivuga ko nibaza ko amategeko aba afise ingene abitegekanya mugabo kandi jewe novuga nti umuntu afashwe ariko arakora ibintu bigaragara ko bishobora konona amagara y'abenegihugu yari akwiye guhanwa by'akarorero ivyo vyovyo ndavyemera kubera ko twabonye ingaruka biheza bikazana ku kindi yavuze yavuze ati mbega umuntu wo muri asasibu cyangwa ahandi ashobora kuba afise ihinguriro ariko kandi bikagaragara ko yagiye gushinga kandi gahinguriro kugira ngo akore amakosa aya cyangwa ayandi mumubonye mwamuhanisha iki ntibiraba mugabo kandi amategeko yacu atugenga asanzwe atomoye umuntu mu kwinjira muri asasibu indahiro arahira ubwa mbere ni ugukurikiza amategeko y'igihugu ajejwe ajyanye n'ibijyanye no guhingura ni nayo mategeko turahira gukurikiza imbere yo gukurikiza ya asasibu ubwayo twese twemeranya kuzogendera ku murongo igihugu cyatanze kugira ngo dushobore guhingura ibinyobwa apana bidandarizwa mu burundi gusa bishobora kudandarizwa no mu rwanda no muri tanzania n'ahandi umunywanyi rero wa asasibu bishyitse tukabona ko akora nabi icya mbere dukora turamuhanura icya kabiri mu migambi ya asasibu harimo ku icyo bita auto inspection nk'uko nabivuze kwisuzuma twebwe ubwacu muri iryo suzuma rero umuhinga ariko aragira igenzura aramubwira ngo wewe ivyo utakwije ni iki n'iki n'iki n'iki n'iki n'iki n'iki usabwa kubishyira mu ngiro kugira ngo uba uriko uraba sosiyete iriko irakura ego turiko turaja ku musozo mu majambo make cyane ego tuja ku musozo tumukura mu runani rwacu tuja ku musozo w'ikiganiro umushinga nawe habona imana uvuga kuri ico cerekeye ruswa ku barongozi b'akarere masegonda make ukivuze kwiki
nari natanguye ndabivuga amategeko y'igihugu arafise ingene ahana ruswa n'amatohoza arafise ingene akogwa bishitse hakaba ubu cyangwa ubundi yogaragara ko ibijyanye n'igiturire nibaza kwabo amategeko y'igihugu ntiyomwihanganira uwo yoba ari wese urakoze cyane rwose uwo mwumvise twari kumwe umushinga nahe desire damora ahabona imana akaba aserukira urunani asasibu mu burundi urunani asasibu rw'amashyirahamwe akora imitobe itandukanye mu gihugu turagushimiye cyane ku kanya ufashe kuganira n'iradiyo ijwi rya amerika kuri uyu munota wa nyuma turabigushimiye cyane
murakoze cyane ego twongere dushimire n'abanywanyi b'ijwi rya amerika ku mirongo ya telefone kuri facebook babandanya bashikiriza ibibazo n'ivyumviro uh, twizere yuko abarongozi mu nzego zitandukanye haba ari mu magara y'abantu haba ari mu budandaji n'ahandi mu ntwaro mu mutekano bumvise akamwo bamwe mu banyagihugu bateye kugira ngo bakingigwe amagara yabo niho turangirije ikiganiro muri isanga mwakoze cyane mwese mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndashimiye mu buhinga bw'ivyo ibyuma nadia taha n'abandi badufashije murakoze mwese